ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri kuri mikoro ubu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu imihana ho barazitega nyine ngo bazagiye kubonera umugabo bene umwuga wo guhiga urumva ntibarindira ko zibasanga hariya badusanga niyo ziri ngaha mu ishyamba uwo ni bwana evariste bubyiruke ni icyegera cy'urongoye parike ya ruvubu mu burundi avuga ku nyamaswa zo muri iyo parike zibasiwe n'abahigi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana aloyizi baramutse neza mwaramutse jeni mwaramutse namwe inshuti z'ijwi ry'amerika mu bubirigi indege zasubiye kuguruka iby'agateganyo zivuye ku kibuga cy'indege cy'i burusere kuri uyu wa mungu bibaye mu gihe hari haheze indwi zishika zibiri urujya n'uruza rw'indege rwarahagaritswe bivanye n'ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu bashika mirongo itatu na ba- na bi- na babiri bisambura n'ikibanza indege n'ikibanza ingenzi murambabarira zirorereramwo imbere yo gufata indege urongoye ikibuga cy'indege cy'i burusere arno fieste yatangaje ko bakiri mu bikorwa byo gusanura ibyononekaye no gutunganya gushasha ibijyanye no gucungera umutekano amenyesha ko batanguye gukora iby'agateganyo ko hasigaye amezi kugira indege zose zahora zirwa canke ziva kuri ico kibuga cy'indege cy'i burusere zongere kugikoresha muri afurika y'epfo inama nshingamateka y'igihugu cya afurika y'epfo izoca ijya nino ku munsi wa kabiri ibirego byatanzwe n'abatavuga rumwe na leta birega perezida jacob zuma guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro muri afurika y'epfo mu ndwi iheze yamenyesheje ko jacob zuma atubahirije kandi atakingiye ibwirizwa nshingiro mu kunanirwa gusubiza amafaranga ya leta yakoresheje mu bikorwa byo gusanura inyubakwa yiwe amafaranga arenga miliyoni mirongo ibiri z'amadolari niyo yagirizwa ko yakoresheje ayakuye mu mafaranga ya leta ibiro bijejwe kurwanya ibiturire vya leta ya afurika y'epfo byasabye zuma gusubiza ayo mafaranga yakoresheje mu gusanura iyo nyubakwa yiwe abakurikiranira ibintu hafi muri ico gihugu bamenyesha ko mu gihe umugambwe uri ku butegetsi anc ari nawo mugambwe wa zuma wiganziye inama nshingamateka bishobora gutuma utwigoro two gushengeza jacob zuma imbere y'amategeko ataco tuvamwo muri kamerune abatavuga rumwe na leta muri ico gihugu ca kamerune barabandanya guhangana n'abapolisi mu myigaragambyo yo kwiyamiriza k'umugambwe uri ku butegetsi utunganya amatora hataragera abatavuga rumwe n'ubutegetsi biyamiriza ko perezida wa kamerune paul biya yongera kwitoza kuko ngo ashaka kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose perezida biya amaze imyaka mirongo itatu n'ine ku butegetsi benshi mu bigaragambya barakomerekejwe n'igipolisi abandi barahagarikwa n'ubutegetsi kuva iyo migumuko itanguye ku munsi wa kabiri uheze perezida paul biya wa kameruni yahinduye ibwirizwa shingiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani akuramwo ibiringo umukuru w'igihugu amara ku butegetsi manda yiwe iherana n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abatavuga rumwe na leta bakeka ko paul biya afise umugambi wo kongera guhindura ibwirizwa shingiro igisirikare ca amerika kimenyesha ko drone zaco ziri muri iraki zishe umurwanyi akomeye wa leta ya kisilamu yagirizwa kurasa misile yishe umusirikare w'umumarine wa amerika mu kwezi guheze umuvugizi w'inteko zirongowe na amerika ziriko zirwanya umugwi wa leta ya kisilamu colonel steve warren yamenyesheje ko ku munsi wa mungu drone yishe uwo murwanyi jasim kadijahe yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare ca irake kandi yari karuhariwe mu gutera ibisasu vya roketi ico gitero cahitanye kandi abarwanyi batanu b'umugwi wa leta ya kisilamu warren amenyesha ko kadijahe ari we yateguye irungikwa ry'ico gisasu ca roketi cishe umusirikare wa amerika w'ipete rya serja louis cardine gikomeretsa abandi bamarine munani b'igisirikare ca amerika ahitwa makmure mu buraruko bwa irake ni mu kwezi kwa gatatu guheze muri yemen umukuru w'igihugu ca yemen abdi rabu masuri hadi yarakuye mu mabanga umushikiranganji wa mbere hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu karede bahahe ivyo abikoze mu gihe muri uku kwezi hategekanijwe ibiganiro bihagarikiwe na oni hagati ya leta yiwe n'abarwanye n'abarwanyi b'abayisilamu bo mu bwoko bw'abahuti perezida wa yemen nta nsiguro yatanze kuri iryo ngingo yafashe kuri uyu wa mbere ariko ibinyamakuru byo muri icyo gihugu cya yemene n'ibindi by'abanyamahanga bimenyesha ko perezida hadi n'icegera ciwe batumvikana ku buryo intambara hagati y'abenegihugu muri icyo gihugu yohagarara uko kudahuza kwagiye habona mu kwezi kwa cumi na kabiri igihe hadi yagenywa yagenywe na perezida bahahe mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere nawe yankiye ingingo ya perezida yo guhindura abagize leta atamugishije inama ibiganiro by'amahoro hagati ya leta n'abayigwanya bihagarikiwe na oni bitekanijwe gusubira gutangura itariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi kwa kane mu gihugu cya kuwait
urakoze arubizi bigira imana kuri aya makuru inshuti zacu ayo niyo makuru hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete kuri wawawa radiyo yacu vowa akadomo komu amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari uretse ubukene bwugarije pariki nasiyonari ya ruvubu abahigi barenga ku mategeko babangamiye uruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu inyamaswa ziba muri iyo parike zitegwa imitego n'abazibaga abacunga urwo ruhongore bavuga ko bitoroshye gucunga hose kuko ari za hegitari nyinshi abahigi nabo bakaba bagira amayeri menshi atuma badafatwa n'abakozi hamwe n'abasirikare bafasha kurinda iyo pariki ni inkuru y'umunyamakuru wacu fideli dantoine nsabimana abakozi ba pariki y'igihugu ya ruvubu bamenyesha ko bakora ibishoboka byose kugira ngo inyamaswa ntizibandanye zihigwa canke zigwa mu mitego y'abagizi ba nabi bazihigako inyama mu gukora ivyo baraturira imiriro ku buhinga kugira ngo inyamaswa cane cane zirisha kuko ari nazo zihigwa zigume muri pake ntizije kona kuko hari aho zigwa mu mitego zigiye kona imirima y'abanyagihugu evariste buvyiruke nicegera c'urongoye pake ya ruvubu
urabona ko igice cya n'imvura iba yatasuye haba hari umuyonga baturiye abanyagihugu ibikoko birarya bigahaga muga hasigaye uko uko iminsi bigenda niko ibyatsi bikomantara hanyuma rero bimaze gukomantara tubabagura kugira ngo ibyo byatsi bishaje bisubirwe na bishasha
ubu ni uburyo bwo kubigumiza ni uburyo bwo kubigumya bibandanye bironka ubwatsi ngaha bire kuduteranya n'abanyagihugu
bigiye mu banyagihugu bateranya gute
bumva bigiye mu banyagihugu ko nta nta muyonga nta kiriyo ni imirima isanzeyo ijumbu isanzeyo ibyatsi isanzeyo tubisakumu ibintu byose bateye abanyagihugu icyo zijamo zikarya
ngira niyo mpamvu zikunda kugwa no mu mitego oya kenshi mu mihana aho barazitega nyine ziba zagiye kubonera mugabo ku bene umwuga wo guhiga urumva ntibarindira ko zibasanga hariya bazisanga n'iyo ziri ngaha mu ishyamba
mbe amategeko abahana gute abafashwe batetse ibikoko byo muri parike amategeko ariho kwere amategeko ariho kuko hariho ibwirizwa byo mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na cumi na rimwe nibyo cyane cyane dukoresha ngaha ku bantu bose baje gutega ibikoko turabahana turabahanisha tukabona yuko ibintu biriko biragera neza nta bigendaho bikabaturuka bikajabuka muri tanzania
kubera yuko ku rubibe ata mupolisi dufise ku metero ku metero nta mugari adahari ngo abibuze ibikoko birajabuka bikagenda mu kindi gihugu mugari ikibabaje ni uko iyo bigiye muri tanzania kubera ko hadakingiwe hoho abantu baho baba biboneye indya bacabyica kanyarushatsi salvatore ni umwe mu batembereza ingenzi zije gutembera muri iyo pake ari no mu bakizura baraba ko atankozi z'ikibi zononera inyamaswa ziri muri pake aratubwira uburyo abagizi ba nabi bakoresha mu gukurikira imbogo n'ingene bazitega imitego eh harimo amase nk'ayo ubonye manini manini hajya n'ay'imbogo urabona ko zitanye n'amase nk'ay'intuze nk'ay'inka eh nakamoto wumvishe nyine ko hamoto ushitse ngaho uca wumva nyine hamoto akuhamya ibikoko binini binini uca wumva nyine ko imbogo zahamye hari umunsi twabafatira aho nyine bayiciye ngaho umwaka aha nyine ubona duhagaze munsi ngaha dusanga barimo barayibagira ngaho imfizi y'imbogo ngaho bayiciye ngaho barahatsa mugabo hariho imitego y'ubwoko bwinshi bakoresha hariho ubukira hariho insinga hariho guhindira n'imbwa n'ibindi byinshi kwimba ubusha ibinogo no kuzicumita amacumu urumva n'uruhigi rwinshi bakoresha uburyo bwinshi mu guhiga izi mbogo zo ngaha n'izindonyi n'imishibu kandi bagatega igaca ifatwa ukuguru igaca yizingira ku giti bagacaza bagacumita ahandi bagaca ibiti nk'ibi baka- baga- bakazitira hirya no hino bagaca bagenda bakazihindira zose basigaza imiryango nka bene iyi zigaca zifatwa igafatirwa nko kw'ico giti bagaca baza bagacumita ahandi naho bagashirako imbwa imbwa zikirukanga kuri igatinda igahagarara zikayihagarika bagaca yicumita amacumu bakayica hari bashobora kwica zibiri cyangwa imwe iyo pake ya ruvubu ifise uburinganire bungana ihegitari zingana ibihumbi mirongo itanu n'amajana umunani ikaba isangiwe n'intara zine cankuzo ruyigi karusi na muyinga igice kinini kikaba kigaruka ku ntara ya cankuzo ifise yonyene ihegitari zingana ibihumbi mirongo ibiri na bitatu mu cankuzo fide d'antoine sabimana ijwi rya amerika urakoze fidel d'antoine nsabimana turacyari mu burundi imvura nyinshi yaguye mu ntara ya kayanza yatwaye imyaka mu mirima y'abaturage harimo n'umuceri abayobozi mu bice iyo mvura yaguyemo ari nyinshi bavuga ko kugeza ubu nta baricwa n'inzara ariko ko bagowe bakaba bifuza icyabagoboka umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze adufitiye ibisobanuro kuri iyi nkuru turi mu mwonga wa kanyemvuvyi utera wegereza umwonga w'uruzi nkokoma rugabura komine butaganzwa na komine rango ziri mu ntara ya kayanza abanyagihugu barimiye muri uwo mwonga bavuga ko ataco bawuzigamwo mw'isarura ryimirije ahaye tukarima uwo muceri urabona waratwawe n'akajumpu twa- twari twateyo kariko bakarasigaye twokwifashe karatwawe nyine nje nibaza yuko nkamwe mu bishoboye yuko mwo tukarukirako mafungura nabi nabura n'ibyo wibonera nta nta n'umurima ubona urabibona no ku mutumba ni nk'uko kuko rino vu ryamanutse riva ku mutumba kuko n'abari barimye haka- hakajumu karatwawe oya inzara yoyubu oyubu yarinjiye na n'ibindi bindi kuko nka twebwe dutunzwe n'akajumu ko ku mutumba hakuru rero barakarimye ino mvura ica iragatwara ariho iyi myonga yuzuriwe nk'uko gusaba iki twebwe ababishoboye bonyene boraba bakadufasha iruhande yo gutinya inzara abanyagihugu bavuga ko bashobora guhura n'ingorane zo kuriha ingurane basabye mu mashirahamwe bashira imitahe yabo mu gitegwa c'umuceri ubu mutama twamusanze aho acukura umusenyi mu ruzi akagoma rugabura komine rango ku mutumba wa rubungu na komine mutaho ku mutumba wa mushikanwa umva he yaheresa yaheresa munani ibinyusa hindwi aha rero kuri mutu kuri uyu mwungu uyu ni ukuvuga ntibabona haku hakuno no haku no haku urabona imirima y'imiceri yaratwawe imirima y'amasaka imirima y'intore imirima y'amashu byinshi byinshi byari ngaho mu ngabyo nta kimwe cya- cya- cya- cyasubiye kuboneka ngaha aha ngaha kiura- ingore- ingore- ingore- ingorane cyane cyane zi- za- za- zababayeho hariho abantu bari bagiye gutora amafaranga y'ingurane ayo mafaranga y'ingurane bari bemeye ko bazoriha basaruye umwimbu w'umuceri none urabona kugira ngo bazibone nk'aya mafaranga njya ndabona bizogorana urabona nka- nk'umuntu har- hari uwo baha ibihumbi mirongo itanu mirongo itandatu mirongo umunani wanyuma niwe yaronka itatu abo bose urumva ko- kandi niba umwango uyu abo bose um- urabona ingorane zaciye zaciye zihabihe komine ya rango iri mu makomine yasinzikajwe cyane n'imyuzure y'imvura umusitanteri w'iyo komine harerimana suwavisi avuga ko abanyagihugu arongoye bakozwe ko n'iyo myuzure asaba ko abagira neza babishoboye bobagarukirako mu bisanzwe abanyagihugu bari mu kangaratete kuko igiterwa cy'umuceri cyari kizi- kigize iminsi kibasahiriza ariko hesha ubu haratwawe abo banyagihugu barifumbereje ariko ibiri ku mitumba muri no minsi kubera imvura iri kiragwa neza inyuma y'iyo mvura abo banyagihugu babayeho mu buryo bubayabaye bishobotse boza kubagarukirako kuko muri no minsi turabona n'aho babayeho nta muntu arapfa kubera inzara ariko mugabo turabona ko bashonje imvura yaguye ikonona byinshi cyane niyaguye itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere uwo mwaka turimo aho yaciye n'ibiraro bitari bike mu makomine yo mu zindi ntara zihana urubibe n'intara ya kayanza naho nyene haraboneka ibisigarira vy'imirima yononekaye aha twotanga akarorero nko muri komine mutaho mu ntara ya gitega na ruhororo iri mu ntara ya ngozi mu mwonga w'uruzi ruvubu mu kayanza jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumiye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndungikire ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe Eh, namwe mbaga muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku makuru ya siporo n'imikino duhere mu rwanda jean claude munyandinda abafitiye ayo makuru mu mupira w'amaguru imikino ibanza ya shampiyona y'icyiciro cya mbere iri hafi kurangira hakaba harimo gukinwa imikino y'ibirarane ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri kuri stade yo ku kicukiro ikipe ya polisi efuse yatsinze as kigali igitego kimwe ku busa iki gitego cyatsinzwe na dani usengimana mu gice cya kabiri cy'umukino mu wundi mukino wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya apr efuse yaguye miswi na marine efuse banganya ubusa ku busa nyuma y'iyi mikino hasigaye umunsi umwe gusa w'ibirarane kugira ngo icyiciro cy'imikino ibanza kirangire imikino isoza iki cyiciro iteganyijwe ejo bundi kwa gatatu tariki ya gatandatu muri uku kwezi kwa kane icyo gihe ikipe ya etenseri efuse izahura na polisi efuse kuri stade umuganda i rubavu hanyuma ikipe ya as kigali ishakirane na apr efuse kuri stade ya kigali i nyamirambo kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza ku isonga ni leon siporo ifite amanota mirongo itatu n'abiri mu mikino cumi n'itanu ikipe ya kabiri ni mukura victory siporo ifite amanota mirongo itatu n'abiri nayo APR FC iza ku mwanya wa gatatu n'amanota mirongo itatu na rimwe ku mwanya wa kane hakaza AS Kigali ifite amanota makumyabiri n'umunani ku mwanya wa gatanu hari Police FC ifite amanota makumyabiri n'arindwi Kiyovu Sport igakurikira ku mwanya wa gatandatu n'amanota makumyabiri n'atatu ku mwanya wa karindwi hari Gicumbi FC ifite amanota makumyabiri na rimwe Bugesera FC ikaba iya munani nayo ikagira amanota makumyabiri na rimwe Sunrise iza ku mwanya wa cyenda n'amanota cumi n'umunani iya cumi ikaba Amagaju FC n'amanota cumi n'umunani nayo ikipe ya cumi na rimwe ni musanze fc ifite amanota cumi n'atanu ikipe ya espoir fc ikaza ku mwanya wa cumi na kabiri nayo ikagira amanota cumi n'atanu marine fc ni iya cumi na gatatu n'amanota cumi n'ane ikipe ya rwamagana igakurikiraho ku mwanya wa cumi na kane n'amanota icumi ikipe ya etenseri fc ni iya cumi na gatanu ifite amanota arindwi naho ikipe ya cumi na gatandatu ikaba nayo ya nyuma ni iya es muhanga ifite amanota ane n'umwenda w'ibitego makumyabiri na bibiri tukiri umupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri yahuye n'ikipe y'igihugu ya uganda mu mukino wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo ni mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzajya mu cyiciro cya nyuma cyo guhatanira igikombe cya afurika ku makipe ya jiniyoro umwaka utaha muri zambia uyu mukino w'u rwanda na uganda warangiye amakipe yombi aguye imiswi kuko yanganyije igitego kimwe kuri kimwe ikipe y'u rwanda niyo yafunguye izamu ku munota cumi n'icyenda w'umukino ku gitego cyatsinzwe na blaise itanga ishaka idirisa rubega wa uganda yatsinze igitego cyo kwishyura ku munota mirongo itatu na kane mbere y'uyu mukino wahuje ikipe y'u rwanda n'iya uganda hari abakinnyi cumi na babiri b'u rwanda basezerewe kubera amakosa yagaragaye mu byangombwa n'imyirondoro yabo umutoza jean batiste kayiranga avuga ko izi mpinduka zamuteje ingorane ngo ariko afite icyizere ko azongera imbaraga mu ikipe ikazitwara neza mu mukino wo kwishyura uteganyijwe kubera i kampala mu byumweru bitatu biri imbere ibyabaye ntabwo biba byabereye mu cyumba biba byabereye hanze ku kibuga kandi ibintu byose bigaragara ku kibuga abakinnyi babuze ku kibuga bari bari ku kibuga eh, nyine biba bigaragara ko hari ikibazo cyabaye eh, icy'ibyangombwa kandi ibyangombwa ntabwo ko yenda bitavuye mu mu- mu babishinzwe ariko yewe nagerageje kwiyadabuta nk'umutoza muri situwasiyo uko yabaye kandi ntekereza ko tutitwaye nabi eh, ubu igisigaye ni ukureba bariya bakinnyi turamutse tubonye abandi twongeramo nyine eh, tugasanga ari nta kibazo bafite hari icyizere ko duhise tubikora tukajya hamwe tukitoza eh, mu byumweru bitatu nyine urumva iyo umuntu yitoza ntabwo wabona ikipe gifite imbaraga ziba ziyongereye kurusha uko mwazibonye eh, nicyo imyitozo iberaho nicyo umutoza agenda akosora kandi yongera n'imbaraga kuri bariya bakinnyi mwabonye ikipe izagira amahirwe yo gusezera indi kuri iyi ntera izahita ihura n'ikipe y'igihugu ya misiri yari claude munyandinda i kigali
dukomereze mu burundi evariste nziko banyanka nawe abafitiye andi makuru ya siporo n'imikino mu mpera z'indwi twari turangije niho hatangura ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu kigira gatanu ku rwego rw'igihugu imigwi mirongo itandatu n'ibiri yari yitezwe mirongo itanu n'itatu niyo yitabye ihiganwa ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kane rugo farme wo mu cibitoke watsinze zanakse wo mu ruyigi ibitsindo bitanu ku busa delta star wo mu gatumba mu ntara ya bujumbura unganya na rigalayize wo mu rumonge kimwe ku kindi baca batera za penaliti rigalayize itsinda zine kuri zitatu za delta star volontere yo mu kanyosha yategerezwa gukina na smart yo mu gisagara ca bujumbura yarasivye icitsindwa impaga ni ukuvuga ibitsindo bibiri ku busa nyanza united nayo nyene yarasivye urukino yategerezwa gukina na lidia ridike burundi sport for africa icitsindwa impaga ibitsindo bibiri ku busa lelier wo mu gisagara ca bujumbura watsinzwe na lekoko wo mu rumonge ibitsindo bibiri ku busa aigle noir y'imakamba watsinze standard w'i bujumbura ibitsindo bibiri ku busa pahorina wo mu gatumba utsinda impaga y'ibitsindo bibiri ku busa prince louis bujumbura kuko ititabye urukino kuri uyu w'imana moso shuga wo mu rutana watsinze itaba w'igitega ibitsindo bitanu ku busa buseko yo mu cibitoki itsinda mesaje y'ubujumbura ibitsindo bibiri ku busa interstar y'ubujumbura itsinda impaga flamengo nayo nyene yo mu gisagara ca bujumbura ibitsindo bibiri ku busa kuko ititavye urukino mesaje ngozi itsinda egle kigwena yo mu rumonge ibitsindo bibiri kuri kimwe etoile du nord utsinda ouragan ibitsindo bitatu kuri kimwe kazoza yo mu rumonge yatsinze santos y'ubujumbura ibitsindo bitandatu kuri bibiri bujumbura city nayo itsinda mwaro fc ibitsindo bibiri ku busa young team yo mu cibitoke ca rugombo yatsinze beach boys y'inyanza lake mu ntara y'amakambi igitsindo kimwe ku busa bururi fc unganya na espoir yo mu gatumba ubusa ku bundi batatugwa na za penaliti espoir yo mu gatumba itsinda zine mu gihe umugwi wa bururi atanimwe winjije centre de formation pepiniere w'ibujumbura watsinze inkona w'umucibitoki ibitsindo bitatu ku busa young city watsinze sante sport yose y'ibujumbura ibitsindo bitatu ku busa olympique star y'imuyinga yatsinze umugwi wa gisirikare muzinga ibitsindo bibiri ku busa busoni star wo mu kirundo utsindwa na freedom ngozi ibitsindo bibiri ku busa cankuzo fc watsinzwe na rugeregere wo mu cibitoke ca rugombo ibitsindo bibiri ku busa ramba fc yo mu cicaro ca gatatu mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru i bujumbura wanganije na atletico yo mu cicaro ca mbere ubusa ku bundi umugwi ramba uca utsinda atletico penaliti zitandatu kuri zitanu umurwi vitaro usanzwe uri wa mbere mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere watekereye umugwi olympique muremera w'ingozi ibitsindo bitanu ku busa imigwi icenda ititabye izo nkino za mbere uwujejwe amahiganwa mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi amenyesha ko iyo mirwi itagitavye kubera kubura uburyo kandi yabimenyesheje Turandikumana Juma Day njejwe igisata kitunganywa amahiganwa muri FFB kuva kuri uyu wa gatandatu hatanguye eh, ihiganwa inkino za mbere zo guhiganirwa igikombe c'umukuru w'igihugu mbega eh, iri higanwa eh, mwari mwiteze imigwi ngahe Eh, twari twaronse imigwi myinshi cyane eh, imirwi eh, mirongo itandatu na zibiri hanyuma twararonse amakete imigwi icenda yikuyeko yikuyeko tuca tubabaza baca batubarira ko babuze mwaye yo kwinjiramo kubera bari concentre muri shampiyona kubera shampiyona y'iwacu iri tresere mbega abasivye hari ibihano bitegekanijwe abasivye nshobora kubahana kubera iki kubera ari akantu twavuze ko eh, ni plaisir umuntu wese arashobora kwinjiramo amaekipe koperative cyangwa amaekipe ari muri 3 division mu ndara hose nico gituma twavuze ko ni necessaire mais c'est pas obligatoire umuntu wese ategerezwa kuyinjirako par plaisir mbega muravye ingene inkino zabaye ejo n'izabaye uno munsi eh, mubona eh, ziteye igomwe mubona koko imigwi yari iteguriye rino higanwa ry'igikombe c'umukuru w'igihugu Eh, turabona ko eh, ke- kenshi eh, imigwi idasanzwe iri mu mahiganwa eh, nubona ko uno munsi twabonye eh, ekipe yitwa buseko yakuyemo ekipe ya premier division Tu- yaratutangaje cyane tubona ko bifashe neza ama ekipe yafise indumbero kabisa yose yo gutwara iki gikombe mumenya ko igikombe ca mbere c'umukuru w'igihugu catwawe na Lydia Ridike Burundi Sport for Africa mu mwaka wa 2012 ico mu bihumbi 2013 gitwagwa na Les Jeunes Athletiques ico mu bihumbi 2014 gisubira gitwagwa na Lydia Ridike Burundi Sport for Africa ico muri 2015 gitwagwa n'umugwi Vitaro i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda mugenzi wacu aroyizi bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru
icamake y'amakuru twabashikirije mu bubirigi indege zasubiye kuguruka ivy'agateganyo zivuye ku kibuga c'indege c'i Buruseli ku munsi wa Mungu ntejo bibaye mu gihe hari haheze indwi zishika zibiri uruja n'uruza rw'indege i Buruseli rwarahagaritswe bivanye n'ibitero vy'iterabwoba vyahitanye abashika mirongo itatu na babiri bisambura n'ikibanza ingenzi zirorereramwo imbere yo gufata indege urongoye ikibuga c'indege c'i Buruseli Arno Fiste yatangaje ko bakiri mu bikorwa byo gusanura ibyononekaye no gutunganya gushasha ibijyanye no gucungera umutekano muri afurika y'epfo inama nshingamateka y'igihugu cya afurika y'epfo izoca hirya nino ku munsi wa kabiri ni ukuvuga ejo ibirego byatanzwe n'abatavuga rumwe na leta birega perezida jacob zuma guca kubiri n'ibwirizwa shingiro sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri afurika y'epfo mu ndwi iheze yamenyesheje ko zuma atubahirije kandi ataki- atakingiye ibwirizwa shingiro mu kunanirwa gusubiza amafaranga ya leta yakoresheje mu bikorwa byo gusanura inyubakwa yiwe naho muri kameruni abatavuga rumwe na leta muri ico gihugu barabandanya guhangana n'abapolisi mu myigaragambyo yo kwiyamiriza k'umugambi uri ku butegetsi utunganya amatora hataragera abatavuga rumwe n'ubutegetsi biyamiriza ko perezida wa kameruni paul biya yongereye yongera kwitoza kuko ngo ashaka kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose perezida paul biya amaze imyaka mirongo itatu n'ine ku butegetsi Naho muri Iraq igisirikare ca Amerika kimesha ko drone zaco ziri muri ico gihugu ca Iraq zishe umurwanyi akomeye wa leta ya Kisilamu yagirizwa kurasa misile iyo misile yishe umusirikare w'umumarine wa Amerika mu kwezi guheze umuvugizi w'inteko zirongowe na Amerika ziriko zirwanya umurwi wa leta ya Kisilamu Colonel Steve Warren yameje ku munsi wa Mungu nukuvuga ejo ko drone yi- ya Amerika yishe uwo murwanyi Jazim Kadijahe yahoze ari intwezangabo mu gisirikare ca Iraq kandi yari karuhariwe mu gutera ibisasu vya roketi naho muri Yemen umukuru w'igihugu ca Yemen Abdi Rabu Masuri Hadi yarakuye mu mabanga umushikiranganje wa mbere hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu yitwa Kare de Bahahe ivyo bikoze mu gihe muri ku kwezi hatekanijwe ibiganiro bihagarikiwe na ONU hagati ya leta yiwe hamwe n'abarwanya leta b'abayisilamu bo mu bwoko bw'abahuti Perezida wa Yemen nta siguro yatanze kuri iyo ngingo yafashe kuri uyu wa mbere
urakoze harabizi bigira imana kuri iyi nshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twabateguriye byo kuri iyi saha nahabihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.